o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso o re tsweletseng gompieno lpk eh, go na le lepale e nngwe ke la ka e utlwa e le story ba re go go na le batho ba nkang a trip ka airplane ba palame sefofane jale kare ga ba le kaekae kae e tsala gore go nona le the snakes that were taken by mistake di kalame ka ara sefofane seo go na le dinoga jwale ba re ha sefofane se le godimo ka ba dinoga di a tswa jwale l t k lausdale ke tlhokometse gore dintho tse dingwe ga di no attack-a ga o le fatshe <laughs> di o attack ga o le godimo ga o na le mo o yang teng go na le dintho tse o lwanang le tsona go na le dibetlele kapa dintwa tsa level ye o kenang go yona level ye nngwe le nngwe motho bophelong a yang go yona go na le ntwa ya level eo ko re nako e ngwe ke setsa batho ke ga se devele ke level gona na le level levele engwe le engwe o kenang go yona go na le ntwa ya teng mara ba re la re ga dinowa tse di kena ka ga plane batho ba phenika ka go fela ba tshoga ya ba ba founela ba ne ba switch botong ba re there are snakes in the plane go na le dinoga ka gara sefofane what must we do re etseng ba nagana ba ne ba tla bua gore no ba tla any nearest airport ba re nyologang ganyane le foune gape ba re ya godimo go ntse go na le dintho tse le athekang go ntse go na le dintho tse leng kgatlhano le lona mara lona ya godimo ganyane ke rata gore go boretsi wa motsweding se ka emisa ka baka la ntwa ka emisa toro ya gago ka baka la diphephetso ka baka la di-challenges se ka dumela gore diphephetso tsa bophelo kapa di-challenges tsa bophelo di emise toro ya gago ga ba tla ka founa ba re re ntse re nyologa ka sefofa sefofane mara dinoga di ntse di lwana ka leveleng ye nngwe l t k la osmane ba re dinoga tsa petotai tsa itshwelela tsa swa go sena motho a di bolayang ga ba etsa research ba fumana gore di bolawe ke altitude altitude eo ga e dumelele gore dinoa di heme ga di kgone go hema di kgone go briefa ga di fitlha leveleng eo di a suffocata jale ke rata gore moreetsi wa motsweding go e na le dilo tse dingwe ga wa tlameya go di lwantsha wena tswela pele ka toro ya gago di tla itswelela wena tshela pele ka morero wa gago ditshele digosipi di ka itshwella wena nyoloa ka ntho ya o e etsang se ka losa focus se ka tlosa matlho ntho ya o e etsang ka bakeng a dilua go na le lebele mo di ke matlha go na le lebele mo ditshele di tlo ke matlha batho ba ne ba re ga o motho ba tlatsa ba o appreciata wena nyoloa ganyane ga ke tsebo kampa letsola setswana l t k a ke tsebo ga o nyoloa tlhatlhoga uga ya ke batla lentswe gore ka emisa ka emisa don't stop la ba ka bolela wena tlhatlhoga la ba ka bua wena tlhatlhoga ka toro ya gago tswela pele ga o sa le ntho e kotsi ke ga ka batla o dila le tsena go na le tlo di bolaya naturally dintho tse ding ga o tlamele go founele batho o ba botse gore ba reng ka wena ba tloelele go na le level mo dintho tsena di tla itshwelela go na le motho e mongwe o batla o tloelela because go na le ntwa every time ke tseo batho l t k lausmeli ga o sa batle go criticizwa se ka e letho ga o sa batle go criticizwa se ka e etsa letho go na le ntho o e etsang go tlo bana le itseng ba kere ba re le dintšha ga di bogole koloi ya o ema eh, bogola eh. koloi ga e tsamaya ga <laughs> koloi e tsamaya dintšha di a e bogola mara dintšha ga di lo kgona o e tshwara gobane di ka ntle wena o ka gare gore hmm. ke rata go kgothatsa motho gore o na le motho a reng ga ke re ke tala ntho go na le ntwa ga ke re ke tala business go na le ntwa ee eh, go jalo mara wena tlhatlhoga tlhatlhoga tlhatlhoga dinoga di tla itshwella ah! tsa le dinoga tse dingwe ga di batle o di lwantsheng seke ga di batle gore o lo lwana le tsona di batle o botse gore oae wena tlhatlhoga ka toro ya gago tlhatlhoga ka greed ya gago tlhatlhoga ka bisidi ya gago dinoga mm. o na le altitude e sa dumeleng dinoga go hema o na le altitude e sa dumele dinoga ya di suffocate ya will die natural hmm. o na le dilo tse dingwe wa tsamaya o di latelela di tla itshwelela o ka di hmm. latelela di tlo ja energy ya gago di tlo ja maatla a hmm. gago LTK lausmedi go na le motho a batlang go tloelela ke batla go thata motho a batlang go tloelela re morutisi re bishopo ke nyaka go ke batla go tloelela because batho ba bua ka nna ke batla go tloelela gobane ga ona batho ae tlhatlhogaganyane hmm. tlhatlhogaganyane go na le altitude go na le altitude go na le altitude ga o fitlha moo o tla bona diwa di tshwelela di bolawa ke level go hmm. na le ntho tse di tlo faida o se ka tseba di feleletse kae go na le dikosipi tse di ga o ka wa or so kapa perseverance e kgathatsa dira maatla ltk <laughs> perseverance e kgathatsa dira maatla ga o batla go dira tsa go maatla tiisetsa persevere push ka kankane bophelo bona bo batlankane nyologa ba ntse ba bua nyologa ba ntse ba seba nyologa ba ntse ba nyefola the same people ba reng ga o nobody go sale batla go bitsa something ah wena ah. tlhatlhoga ah. tlhatlhoga la ba ka rotswa lelapeng la ba futsana tlhatlhoga ka education tlhatlhoga o tla fita altitude e tla bolaya di-snake bishop ra leboga ra leboga re lebogile ra leboga ra leboga